i dey aware of all di sufferings wey dey happen for dis kontri who tok am na our president muhammadu buhari na im tok am loud and clear like dat im tok am say no make pipo no dey take am maybe say im no dey aware of all di tins wey dey happen for dis kontri especially how his pipo dey suffer im tok am say im dey aware of everything and in due time I mean, in due time, everything will become of something of the past. Now, waiting our president, they assure Nigerians. Now be that. Oga president can't even talk something. He talk and say, see, one of the reason why people they suffer now be say 2.5% of our rev land revenue now we they use to cultivate. Talk and say the only thing we can solve all this wahala all this suffering na say make people go back to farming that's the only thing wey be say fit make people stop suffering that's the only thing wey be say fit make all this suffering, all this wahala all this, all this economic crisis all this food shortage that's the only thing wey be say fit make am stop if you no go to farming say hey hey this suffering, dey eh, make me be like say hey say make you just go dey farm that's the only thing say fit stop all the suffering wey say nigerians dey dey suffer and im don dey talk am since people no take am serious in fact im talk am say as himself as the president say once im leave the president post like this im dey go back to im state to dey face im cow say na still farming na be like say that's the only hope of nigerians and that's how we can actually uh, eradicate poverty from this country say if we be depending on this government say eh eh eh, eh na zero na you take o na wetin our president dey dey tell us na be that and im dey use one kind thing one kind to advise nigerians say make we go back to to farmings yeah trust me more mo we take one side na na true im talk i dey tell you na true see farming eh Now, me and the thing I say is all of the thing we we say fits help us for this for for this country. Actually the president say, eh, President vary, in try something one time like dat he say in block all borders say make we make we uh, try to reproduce produce our local local rice but as you say our people say, come hike the price they hike the price of the of the rice maybe that's why people say no longer patronize localize again it talk am say we actually implement that thing and i remember the take am o all this uh, localize him say na we dey do our thing ourselves and we dey lower the price i think say the plan of the federal government uh, blocking or closing the borders uh, the plan suppose work for better but um, na we dey do ourselves na we dey plant the rice na we come see hike the price maybe due to some things or the water maybe fuel or some, something something of such that we still can hike the price. So all those all those kind of things uh, if we should put them in place. My man, I think I'll say this uh economy stuff say we, they shout the thing fits better. And on the other side also some people they talk and say in terms of insecurity now now, farmer wey dey alive now him dey go farm na farmer wey dey alive and him dey cultivate wey be say over three hundred farmers now na him dey kill of recent how will farmer get uh, mind go farm again after him no know say if he try am na die in fact there are some farmers wey say him dey for north sef wey be say dem dey cry super seven say their products dey rust say their products dey spoil for farm those one wey. wey risk their life go farm do not fit carry product come back to town again to sell no more tell me how why won't people be be suffering why why won't economy be be like this man i think i'm saying number one thing we suppose face and this insecurity i think i say if everywhere dey safe people can actually go to farm easily you can you know you know you can move freely now people can you, people not risk their life again oh. people not fit risk their life again and that is why we have this thing uh high price in all these food commodities our food they they high why because no one fit go farm again no one no one die and the second and, and that's why we say me I think we say when we remove this issue of insecurity what is the federal government doing to help the farmers also? Looks like I, I don't say there are some people who have the ability to farm. Eh? I don't say not be everybody correspond to a big farm. Not be everybody. In fact, someone like me now, I know fit to handle cutlass na wahala. No be say I get money, not be pride o, no be all of us fit farm. Say, but what wetin the federal government said they do to help the farmers the only thing we dey always dey hear na say dem dey disburse money disburse money who are they disbursing the money to we no know very soon now cbn go come out talk am say cbn governor come out say eh he disburse one billion to farmers who he disburse am to we no know mo say how are they helping the farmers what are those those things wey be say dem dey provide for the farmers too those are the things say you suppose put in place I tell you, people they suffer low. I tell you, but the main thing, the main thing now this insecurity. I tell you, now this insecurity. In fact, if you provide the money, you do everything, and everywhere still hot like this. No one go risking life go to farm. I tell you. So my people out there, wetin una think about wetin the federal government talk our president talk am say him dey aware of everything of all the suffer wey say people dey suffer and the only thing wey fit help us and to go back to farming. What do you think about that? What are those things that we say fit actually help us? Make we put down, when we put aside the thing, the the thing wey dey our mind. When we talk the facts now. We know we all know say the now the right thing our president the talk this time around say now farming. Now farming fits help us for this country We say we dey now. But what do you say fits help the issue of farming? What do you think fits help us for this country? Make I hear your opinion. My name now MC Top Secret. See you in my next edition. Thank you, bye.